Fini Radio, ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa mbere tariki cumi na zitanu y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkurikije tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya jenoside bagafungurwa kubera ko bashaje gusa icyo kintu cyakwitonderwa uyu ni dusinze mungu jean pierre umukuru w'ishyirahamwe ibuka ryita ku bibazo bya jenoside mu rwanda avuga ko ikete abasenyeri bari banditse ku igenekezo ry'indwi ry'ukwezi kwa kane basaba ko abasaza hamwe n'abarwayi bagiriwe n'ibyaha bya jenoside bo koroherezwa ibihano iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abarundi b'impunzi mu gisara ca uvira hamwe n'inkuru yerekeye abafasoni bafashwe ku nguvu igihe ca jenoside y'abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane turazigarukako mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyiza bigirimana muramutse neza aloyiza umwanya n'uwawe bakoze furedi ndamutse n'abaduteze amatwi icegera c'umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu muri somaliya yaraye yishwe mu gitero c'indege nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji wa somaliya w'intara ico gitero cabereyemwo abibwijwe rya amerika abdisamade mohamed galane ni umushikiranganji w'umutekano mu ntara ya puntland yabwijwe rya amerika ko ico gitero c'indege cishe abdihakimu mohamed ibrahimu cabaye ejo ku munsi w'imana hagati y'imihana yahitwa hol anonde na hiriro galane yashikirije ko ico gitero catumbereye imodokari uwo mutegetsi hamwe n'uwundi bari kumwe barimwo yavuze ko bose uko ari babiri bishwe ariko uwo wundi bari kumwe ntaramenyekana abategetsi b'iyo ntara ya puntland ntibaratangaza uwakoze ico gitero ariko igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika ku mugabane wa afurika nico kimenyereye kugaba ibitero nk'ibyo by'indege ku ntagondwa z'abayisilamu muri somaliya uyu mwaka aho ugeze ubu amerika imaze kugaba ibitero mirongo itatu by'indege byose byatumbereye ku muhari w'iterabwoba al shababu ivanka trump yarashitse i addis abeba ku murwa mukuru wa etiyopiya ejo ku munsi w'imana mu nama izohuza abakenyezi izoba igamije kubahamagarira kugira uruhara no kwigenga mu by'ubutunzi uwo mukobwa wa perezida donald trump akaba ari n'umuhanuzi mu biro vya perezida ari wese yagendeye ihunguriro ry'impuzu i addis abeba yagiye gushigikira umugambi w'imiliyoni mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika watangujwe na se wiwe mu kwezi kwa kabiri ugamije guhamagarira abakenyezi gukora ubuzi mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ntibiragaragara ko amajambo perezida trump yashikirije avuga nabi afurika hari ingaruka mbi bizogira kuri uru rugendo umukobwa wiwe arimwo muri afurika bitekanijwe ko ivanka azobonana na perezida wa etiyopiya sahle worke zeude n'umushikiranganji wa mbere abiy ahmed imbere y'uko abandaniriza urwo rugendo rwiwe muri cote d'ivoire aho naho nyine azokwifatanya n'abakenyezi mu nama y'ubutunzi muri afurika y'uburenge Ingero kuri afurika nyine ibisata by'ishyirahamwe mpuzamakungu ntibijejwe gutanga imfashanyo biriko biratabariza ibihumbi by'impunzi n'abimukira bafungiwe mu mabohero muri libiya ari hafi y'ahabera imirwano aho ubuzima bwawo busa n'ubugeramiwe mu gihe umutekano ku murwa mukuru tripoli ubandanya uyangara mu gihe imirwano iri kiva mu micungararo yegereza mu gisagara hagati ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rivuga ko abamaze kuhasiga ubuzima bageze ku jana na mirongo ibiri n'umwe n'abashika amajana atandatu bakomeretse ico gisata ca oni kivuga ko impunzi zirenga igihumbi n'amajana atanu hamwe n'abimukira bafungiwe mu mahohero ya leta hagati i Tripoli umuvugizi wa OMS Babale Baloche yabwije rya Amerika kwahagaritswe umutima n'umutekano wawo mu duce intambara zikomeyemo onisaba abategetsi ba Libya kudasiga izo mpunzi nabo bimukira muri ayo mabohero kandi n'impande zirwana zikamenya ko abo bantu bakwiye gukingirwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu aya makuru ijwi ry'amerika iriyakesha umumenyeshamakuru waryo lisa shirein ari i geneve mu gihugu cy'ubusuwise umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yashikirije ko atiyumvira ko abanyagihugu bo muri venezuela bazokwihanganira ubutegetsi bwa maduro igihe kirekire ivyo yabishikirije ku munsi wa nyuma w'urugendo yarimwo mu bihugu vyo muri amerika y'ubumanuko aho ibibazo by'ubutunzi n'ubukene bw'ibifungurwa muri venezuela byari mu byo yaganiriye n'abategetsi ba shiri parague peru hamwe na colombia pompeo yongeye kuvuga ko inzira zose ziri ku meza ku cyo amerika ishobora gukora muri venezuela ariko leta ya trump ntirashikiriza ko ishobora gukoresha ingufu za gisirikare mu guhindura ubutegetsi muri icyo gihugu amerika ikaba imaze gufatira ibihano abategetsi ba venezuela hamwe n'igisata cy'ibitoro cy'icyo gihugu mu rugendo rwiwe muri colombia akazogendera igisagara ca kukuta kiri ku rubibe na venezuela hashizwe amatoni y'imfashanyo zarungitswe na amerika ifungurwa zirimo ifungurwa imiti hamwe n'ibindi mu kurangiza abatunganije imyiyerekano muri sudani basabye guha basabye abafashe ubutegetsi kubuha abasivile ni nyuma y'aho abasirikare bakuriye ku butegetsi omar al bashir mu ndwi iheze ishyirahamwe rihurikiye abo bafise ibyo bakora muri sudani ari naryo rikorera rirasaba leta ko ijya mu minwe y'abasivile bahamagarira abayoboke babo kubandanya imyiyerekano gushika ibyo basaba byubahirijwe
urakoze aloyize ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutsenje tumwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini abasenyeri ba eklesiya katolika mu rwanda baraye basavye imbabazi ku butumwa baherutse gutangaza ku munsi icunamo catangura ku itariki indwi y'uko kwezi kwa kane igihe bari banditse ikete risabira imbabazi no koroherezwa ibihano abasaza n'abarwayi bagiriwe n'icaha ca jenoside ni inkuru ya sumutakabuyi umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali iri tangazo ryasohotse ku mugoroba ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane ubwo wari umunsi wo gusoza icyunamo cyari kimaze iminsi irindwi iri tangazo ryashyizweho umukono na musenyeri rukamba philippe uhagarara inama y'abepiskopi gaturika bo mu rwanda riragira riti muri iyi minsi abepiskopi gaturika twandikiye abakirisitu tubashishikariza gukomeza guharanira ubumwe n'ubwiyunge gusaba imbabazi no kuzitanga mu rwego rwo gukomeza kwibuka twiyubaka muri iyi baruwa hari ibyakomerekeje abantu cyane cyane ibirebana n'ibyo twasabiye abasaza n'abarwayi bari mu munyururu bafungiye icyaha cya jenoside tubabajwe n'uko byakomerekeje abantu cyane cyane bitewe n'igihe twabivugiye ibyo si byo twari tugambiriye dusabye imbabazi kuko twabivuze muri iki gihe gikomeye cy'icyunamo iri tangazo risoza rigira riti dukomeje gufata mu mugongo abacitse ku icumu n'umuryango nyarwanda muri rusange muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi ubu butumwa busohotse nyuma y'uko umuryango wita ku bibazo by'abarokotse jenoside ibuka utangaje ko utishimiye ubu busabe bw'abepiskopi gaturika bo mu rwanda mu cyumweru gishize ubwo u rwanda rwari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi wasangaga abayobozi bayibuka babigarukaho mu mbwirwaruhame bagezaga ku baturage mu butumwa bwa bwatanzwe n'umuryango wibuka tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane ubwo hibukwaga umunsi ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga iza mintwari zasize abatutsi bari bahungiye ku ishuri rya eto kicukiro bakicwa perezida wa ibuka bwana dusingize mungu jean pierre yasabye perezida wa repubulika kuzashishoza ku cyifuzo cyatanzwe n'abasenyeri gaturika bo mu rwanda mu ibaruwa yabo banditse igasohoka tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane isabira abasaza n'abarwayi bakoze jenoside koroherezwa tumusabe kandi ko kuba hafungurwa abasaza bafungiye ibyaha bya jenoside bagafungurwa kubera ko bashaje gusa icyo kintu cyakwitonderwa kuko abo bantu usanga ari bo bakoze ibara muri za mirongo itanu n'icyenda mirongo itandatu na gatatu itandatu na gatandatu irindwi na gatatu mirongo icyenda na kane ijambo nk'iri kandi ryamagana ifungurwa ry'abasaza bakoze jenoside ryumvikanye kuri uyu wa gatandatu ubwo hasozwaga icyunamo ku musozi wa rebere mu mujyi wa kigali ahari urwibutso rushyinguwemo abanyapolitike banyuranye bishwe bazize ibitekerezo byabo umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg bizimana jean damascene yavuze ko jenoside yabaye mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yateguwe na mbere agaruka ku mazina y'abantu bahoze bayobora ishyaka rya mrnd ryari ku butegetsi avuga ko ibikorwa byabo bya mbere ya mirongo icyenda na kane byagaragazaga umugambi mugari wo gutegura jenoside aba bantu ngiye ntangaho ingero ubu ngubu bose naho zindeba abato barengeje imyaka mirongo irindwi n'itanu abandi ba kabuga bari hejuru y'imyaka mirongo inani iyo hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga bati aba basaza ni mubare kure barakuze kandi aribo baroze u rwanda muri ubu buryo nkeka ko ari ukwirengagiza ukuri mu muryango wibuka kandi hari n'aberuye bavuga ko aba basaza basabirwa koroherezwa ari nabo bagiye bica bagenzi babo bashaje ndetse ko hari n'abarwayi biciwe mu bitaro uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka ayishakiye naftari ntabwo aribwo butumwa abantu bari babategerejeho nk'abarokotse jenoside bari babategerejeho bumvaga bakabafashe mu mugongo cyangwa se bagatera n'intambwe yindi abantu bakaba hakabaho gusaba imbabazi gusaba imbabazi z'icyaha cyakozwe aho gusabira imbabazi uwakoze icyaha kuri uriya muntu twebwe rwose mu myumvire yacu abantu bahamwe n'ibyaha bakwiye gufungwa bakarangiza igihano naho abo basaza bishe abandi basaza abakecuru bishe abandi bakecuru bishe impinja abo bafite uburwayi bishe abarwayi hirya no hino mu bitaro mwarabyumvise ntekereza ko ubundi igikwiriye ni uko umuntu wahawe igihano yagikora akakirangira ubu butumwa bwasohowe n'abasenyeri gaturika bo mu rwanda busabira imbabazi aba basaza bwasomwe mu kiliziya zose tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane benshi mu bacitse ku icumu babwumvise bavugaga ko umwanya watoranijwe nabi kuko izi mbabazi zitagombaga guhuzwa n'igihe abarokotse jenoside babinjiyemo cyo kwibuka babo bishwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umurwi w'igihugu ushinzwe impunzi muri teritwari ya uvira mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo watangaje ko kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda utanguye umaze guha ubuhungiro abarundi amajana abiri na mirongo inani n'umunani kandi kubandanya kwakira abandi barundi basaba ubuhungiro kubera imvu za politike mu gihugu cyabo ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika iwuvira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya cumi na kabiri na tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi magana abiri na mirongo urunani n'umunani zari mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira ho muri teritwari ya uvira gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya sange na kavimvira ziri muri teritwari ya uvira twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga mirongo ibiri imaze icyumweru cyose ihunze igihugu cy'uburundi ihungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti cyiwe nabigo esiteri n'umwe muri abo barundi bamaze icyumweru bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo jewe umugabo wanjye baraje baramutora mu ku kwezi kwa gatatu bamutwaye mu ijoro abo bantu kandi ntabonzi bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje ahari ngo ndimo ndamunyegeza ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi iyo ari ngo ni ukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusange ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara ndavuga ati none gamana je ko bamutwe nkabasigaye mutwana tubiri je ngumaha nanje baze bantware baje kunyitsa nzi- kunyica nzira iki burya icyo bikora nanje naciye nturugo maze guta urugo nanje ncanza ndarara mu ishyamba n'utwo twana tubiri mbere hariho n'ahantu nageze mpakwa kugwa ku giti n'akakana kari mu mugongo nca ndara mu ishyamba ndavuga ati aha ni imana kweri yikorera burya bukeye naciye nguma nzi ukunyene kuko je ntiruka muri komini marangara parovesi ngozi nca nguma nzi ukunyene niko guca ngera no ku cyambu nca ndambuka baranyambutsa nca ndaza nshashikira mu bandi muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo abenshi muri bo ni abava mu ntara za kibitoki bubanza ndetse na ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga uburundi nk'uko twabisobanuriwe n'aba babyeyi mbere nari nahungiye mu gihugu cya tanzania baraduhungura batubwira yuko mu, mu burundi ari amahoro ko nitwashika mu burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cane vy'umutekano n'ivy'imibereho mu gihe umuntu aba yari asize ibintu bimwe agasanga vyarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu vy'iwacu bimwe vyarangiritse hanyuma ikibazo c'umutekano naco duca dusa- duca tubona baca batubwira yuko twebwe twa twahungiye tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri ca gihe bafatiye impuzu za, za gisirikare mu mikambi y'induta ngo hasiri ngo niyo yazizanye ico kintu caratumye tugira umutekano muke cane cyatumye nza ni uko nabonye twari turyamanye mu ijoro n'umugabo wanjye mbona baraje kumutora mbona baramujaye ndategera ko agaruka ndabura ijwi tubona naciye mvuga ati cyaje gutora umugabo wanjye nicyo gituma nashyiza kuntora nca ndazina julienne sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze y'inkambi y'agateganyo ya sange asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigiraho ko kugira turonke indyo biratugora kuko tu- bataratujana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronka n'intu nzeye n- n- n'agafu ndamugaburira kuko tayige hari n'igihe dukora bakatwima amahera tukaza kuyatora bukeye bashiye imvura iguye tuca tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira ya- yahita tukongera tukagira ane tukongera tukasanzurura utuntu hamaze gukamuka kuko iyo igwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya buvira bwana jore mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya murungu iri muri teritwari ya fizi aba barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za sange kavivira na mongebonge mu gihe hasi yari ifatikanije na leta ya tanzania n'iy'uburundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo fedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye jenoside yakorewe abatutsi baye bamwe mu bakenyezi bafashwe ku nguvu n'interahamwe babayeho bate umunisha makuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa nivyo agaruka ko mu nkuru yaduteguriye ngewe nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu inkotanyi zije zirahankura nza kuhava nkute rero igihe kiragera ndabyara ni ubuhamya bw'umwe mu bagore benshi bafashwe ku ngufu n'interahamwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi uyu mugore duhimbye marigarita ku mpamvu z'umutekano we atuye mu ntara y'iburasirazuba marigarita yatewe inda n'interahamwe afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko ni ibihe bitari bimworoheye ubu umukobwa we yabyaye yagejeje imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko ni ikibazo ariko mu mibereho y'uyu mwana kuko nyina umubyara avuga ko we n'abandi bavutse muri ubu buryo ikigega farije cyita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kitafashije abana bavutse gutya farije yanze kubarihira ari nacyo kintu kibababaje abana bacu kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane farije iravuga iti ntabwo twakwishyura abajenosideri baze rero nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenosideri yaravutse jenoside yararangiye azi ibyo bajenosideri bakoze ubwo bo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi uwateye inda marigarita bivuga ko yahungiye mu mahanga kandi ko yaba yarapfuye mukobwa wa marigarita w'imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko yarangije amashuri yisumbuye mu buryo bugoranye kuko yafashwaga n'imiryango nterankunga yindi uyu mukobwa mpimbye anje avuga ko atangiye kumenya ubwenge yagiye yumva inkomoko ye biturutse kuri bagenzi be biganaga bimutera ishavu kuko bamubwiraga ko yabyawe n'interahamwe yumva mu mateka mabi cyane cyane njya kubimenya ni aho ngaho byaturutse abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo bakaza banyita amazina babivuga bikangeraho bakampa akato mbese ibintu nk'ibyo bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngubwo bavugaga ko ndi umwana w'interahamwe bavuga ba- bagenda babyongorerana anje avuga ko urungano biganaga bakimara kujya babirwa bamuha akato ko akomoka ku nterahamwe byamuteye kubibaza nyina umubyara nyina avuga ko byabanje kumugora kumusobanurira inkomoko kubera ibikomere bya jenoside ariko birangira bimusobanuriye marigarita avuga ko yabwiye mukobwa w'inkomoko ye afite imyaka cumi n'umunani y'amavuko ni ingingo yateye ipfunwe anje ahanini kubera n'imibereho yagiye abamo itari myiza byarambabaje ko numvise ko byabayeho akaba ari- ari byo bituma ndiho nta nkomoko mfite n'ubuzima nagiye ncamo bubi kwangwa n'abantu imiryango y'impande zombi byose byaratewe n'iyo mpamvu byarambabaje urashaka kuvuga iki nshatse kuvuga ko nta bwoko mvuga wenda nari mfite yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa ntabwo bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu najya ahandi bakavuga ko nduyu bigatuma batanyiyumvamo bose undi mubyeyi wo mu yindi ntara we yadusabye guhindura amajwi ye yatewe inda afite imyaka cumi n'umunani y'amavuko nawe mukobwa wagejeje imyaka makumyabiri n'ine y'amavuko uyu duhimbye sifa uwamuteye inda yakatiwe n'ubutabera igihano cy'igifungo ariko ubu yarakirangije sifa ntazi aho aherereye kandi uwamuhemukiye ntiyigeze amusaba imbabazi sifa ubu yashatse umugabo umwana yabyaye muri mirongo icyenda na gatanu aba kwa nyirakuru sifa avuga ko mu gihe byari bigoye bamwe bahitamo gukuramo inda kubera ko bazitewe n'interahamwe we yarabyihanganiye byanteye ipfunwe ariko numva nanjye nkajya numva bavuga ko hari abashobora kuzikuramo bavugaga ati umuntu uzikuye aba aratewe inda agerageze ukuntu twa- yakwegera ariko njyewe ngira ubwoba ko numvaga ko umuntu akuramo inda agashobora gupfa nkebera urwaje ndamubyara ndamurera ndamwoza byarangoye pe si kukubeshya ariko bigenda biza nyine ukagenda ugerageza kumwereka ko ari umwana wawe nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye sifa aracyari mu rusobe rw'ibibazo bishingiye kumenya uburenganzira bw'umukobwa we njyewe icyo nibaza ndibaza niba yararekuwe akaba azi ko yemeye icyaha uburenganzira bw'uwo mwana ni ubuhe kandi niba yararekuwe nta n'imbabazi yansabye imbabazi yansabye kuva yanafungwa sindavugana nawe sifa avuga ko bibaye ngombwa ko akora ibirori by'umukobwa we adashobora gusabana n'uwamuteye inda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane si ukukubeshya njye sinakwicarana nawe ngo twicarane n'uwamubyaye oya ntibibaho mbese simbizi keretse niba ari ukuntu muzaduhuza ariko bitabaye ibyo simbizi muri rusange jenoside ikirangira byari ibibazo ko imiryango yahemutse n'iyahemukiwe yakongera kubana mu mahoro ariko kubera gahunda za leta ku bumwe n'ubwiyunge ubu urabona ko hari impinduka zigaragara turabibwirwa n'uyu twahimbye marigarita hari abantu benshi ba- i- intambara ikirangira babaga bigunze ndetse agahora avuga nabi ndetse akumva atarebana n'umuhutu nkanjye igihe numvaga ntatura ahangaha numvaga ntashaka kubona umuntu nzi ariko uko imyaka igenda yisunika yisunika yewe numva nta kibazo nta n'umuntu ngifiteho ikibazo rwose turagenda turasabana nk'uko bisanzwe duhurira mu nsengero bamwe mu bana bavutse ku babyeyi batewe inda n'interahamwe bakagira ibyo bakomeza gusaba ubutegetsi rwose natwe turi abana b'igihugu kandi ntabwo twise duhitamo uko tuvuka twisanze ku isi ni uko natwe batugarukaho bakadufasha abatarize bakabarira bakiga abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga natwe tukiyubaka nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi irangiye uganiriye n'abatewe inda ndetse n'abavutse muri ubwo buryo nubwo byari bigoye bamwe bamaze kubyakira intumbero yabo ni ugutera imbere bareba ejo hazaza kuruta ibindi byose aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali leta ya tanzania n'ishyirahamwe mpuzabakungu ryita ku mpunzi hcr birabandanya umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu makambi ya nduta nyarugusu na mutenderi n'inkuru ya james jovina umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika kuri uyu wa kane abatahutse bagera ku majana atanu na mirongo itanu abo bose biyandikishije gutaha ku bushake bwabo nk'uko byatangajwe n'abashinzwe impunzi muri komine kibondo abatahutse kandi bose bavuye mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi bitegekanywa yuko zishikira mu ntara z'amakamba na rumonge uyu ni paul gaspar umuvugirizi w'ibiro by'abinjira n'abasohoka muri komine kibondo Kwa hii miezi miwili eh, iliyopita kuanzia mwezi wa pili eh, tarehe sita mpaka mwezi wa nne tarehe mbili wamerejea kama watu elfu mbili mia tisa sitini na nane hivi mu kiringo c'amezi abiri yaheze hamaze gutaha abarenga gato ibihumbi bibiri n'amajana icenda bariyandikishije ku bushake bwabo kandi twarabatahukanye uyu munsi rero murabona yuko hatahutse abagera ku majana atanu na mirongo itanu kandi n'abandi bakomeje kwiyandikisha abenshi abo dutahukana bakira ku mipaka ya mabamba kabanga hamwe na manyovu uretse aba bo dutahukanye uyu munsi abanyuma bo twari twatahukanye bari baciriye ku mupaka wa mabamba kandi bari amajana atatu na mirongo ine ubwo rero urabona uko abarundi bakomeje kwiyandikisha gusubira mu gihugu cy'amavuko kwa hiyo unaona ni kwa kiwango gani watu wanazidi kuhamasika kujiandikisha kurudi nyumbani kwa hiari iyo amerika yatembereye mu nkambi ya nduta zoni ya cumi na gatanu aho ryasanze abiyandikishije gutaha bariko baritegura bamwe mu bo twavuganye basigura yuko banezerewe gusubira mu gihugu cyabo Kuri turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu Burundi mu gihugu catwibarutse. Eh kiringo ndarimaze mu ikambi imyaka ine, imyaka ine yokuye mu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwa kane.
numva ndyohewe cyane ingorane gusa ni uko iyo twiyandikishije bateba kuduhungura niyo ngorane tubona vema birandyoheye cyane mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ni ku ngombwa y'umuntu eh nu- ni intuze y'umuntu musukuma ati nko guhunga ka- nko guhunga ntawaje ahungana n'ubundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe abo barundi bitegura gutahuka bemeza yuko bagiye gutangira ubuzima bushasha kubera bari bamaze ikiringo c'imyaka myinshi mu buhungiro bafite kandi n'ico basaba abaturanyi babo bari barasize mu burundi cino sabanye tugiye gushik- gushikamwo ngiye gushikirako nk'umu- nobasaba nk'umubano mwiza tu- kuyaga duhuza nosaba yuko botwiyan- bot- bodufata nk'abandi kuko natwe twari inyuma y'igihugu si ukuvuga ko twa- tutari abantu nk'abandi badufate neza biyumvemo ko turi bene wabo kugira ngo twiyumve natwe neza ntitwi- ntitwi- ntitwishire ku ruhande nk'uko umenga ntituri abantu nk'abandi icyo nicyo twosaba abantu saba bari mu burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko botwitegurira ndetse n'akanyamuneza tuzoshima kubo- kubona dusuye kubona natwe isi dukomeye naho biri uko hari amakuru twabonye yuko hari abahunguka ariko bakongera bagahunga ibyo bituma batakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi iyo bagarutse ku butaka bwa tanzania aba ni bamwe mu bo twasanze bafatiwe ku biro by'abinjira n'abasohoka muri komine kibondo kubera guhunga bugira kabiri aha batubarira uko byagenze cyo ukuntu byagenze narashyitse mu burundi duhungutse umugabo wanjye bashaka munyurutsa nanjye muri iryo joro naciye mbyuka ntera nga- ngarukiye ndi kumwe n'ababana nyine batatu je nasaba yuko nosubira mu nkambi kugira ngo aba ubuzima bw'abana bw'ubwo mbe ndaburokore guko naho ngenda shikira mu muriro kandi nta n'ukuntu ndabashika nayo inzara ni iki bagwa mu nzira kandi naje ngwa mu nzira mperuka ingeze ahirya y'ejo rero narahungutse maze guhunguka ngeze ngozi usanga inzu yarabomoce maze gusanga inzu yarabomoce nahise nkotesha iyindi nzu nkotesha iyindi nzu rero niho hahera iminsi nyene baca baramfatira umushya nyene baza kumfunga narayo amezi atatu Ba- bamaze kundekura rero naciye ntitangira iki ncanguma nza kuva uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda utanguye hamaze gutahukanwa impunzi ibihumbi bitatu n'amajana atanu mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine kibondo aho buri kwezi hatahukanwa abarenga amajana atandatu muri rusange kandi kuva uwo mugambi wo gutahukana impunzi ziyandikishije ku bushake bwazo ushyizwe mu ngiro mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi hamaze gutaha abarenga gato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi abasigaye mu nkambi nabo bakaba bashika ibihumbi magana atatu mirongo ine n'indwi amajana atatu n'icenda mu biharuro byatanzwe na hcr muri uku kwezi kwa gatatu guhera ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose hcr rifatanije na leta ya tanzania ritegekanya yuko rizatahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta nyarugusu na mutenderi zirenga ibihumbi cumi na bibiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icenda kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ijwi rya amerika inshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika y'ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na jeffrey mutagoma yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.